kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ndi kumwe na bagenzi banjye dufatanyije kubagezaho aya makuru mu Rwanda leta imaze gutegeka amavuriro yayo yose kwakira abarwayi ba covid cumi n'icyenda bari basanzwe bakirwa mu bigo byihariye impamvu ni imibare myinshi yagiye igaragara muri amezi abiri ashize ubundi ikiguzi cy'ubuvuzi twebwe twagifataga ariko tumaze gushyira imbaraga mu bindi bikorwa biri imbere nko gutanga inkingo kuzigura kuzikwirakwiza no kuziha abaturage Dr Ntihabose Corneille ashinzwe ibikorwa by'ubuvuzi muri Minisiteri y'Ubuzima hagati aho amabwiriza leta yashyizeho yo kwirinda iyi ndwara ntakurikizwa hose uko bikwiriye nari kubona sengizaga bati ibijumba birabonetse nkajya kubigura agapfukamunwa se ngo abantu bambara agapfukamunwa kubera polisi urabona barabu- barabutizanya rwose si ibanga umunwa bemeye kwambara agapfukamunwa neza ntabwo twakwanduzanya turanyarukira no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kureba ingaruka iyi ndwara ifite ku burezi aya makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahere mu rwanda aho minisiteri y'ubuzima muri icyo gihugu yategetse ibitaro byose bya leta ko guhera kuri uyu wa gatandatu byajya bivura abarwayi ba covid cumi n'icyenda hagendewe ku bwishingizi bafite ubwo ari bwo bwose minisiteri y'ubuzima iravuga ko iki cyemezo gifashwe nyuma y'aho ibigo byari bisanzwe byita ku banduye covid cumi n'icyenda bihuriye n'umubare munini w'abanduye bikananirwa asumuta kaboyi nibyo atubwira leta y'u rwanda yafashe iki cyemezo nyuma y'amezi agera kuri cumi na kumwe ariyo yishingira abarwayi ba covid cumi n'icyenda haba mu kubishyurira gufatwa ibipimo ndetse no kubitaho mu gihe baba bari gukurikiranwa n'abaganga ariko umubare w'abandura covid cumi n'icyenda ugenda wiyongera umunsi ku munsi umaze kurenga ubushobozi bw'ibigo leta yari yashyizeho byita by'umwihariko ku bibazo cya covid cumi n'icyenda dr ntihabose corneille ushinzwe serivisi z'ubuvuzi muri minisiteri y'ubuzima asobanura zimwe mu mpamvu leta yagendeyeho ifata iki cyemezo impamvu ni imibare eh, myinshi yagiye igaragara muri amezi abiri ashize ariko imibare twari dufite muri iyi minsi n'abafite ibimenyetso babonaga yuko bisa nk'aho bigoye ibigo twari dusigaranye yaba nyarugenge yafunguwe iminsi yashize gatenga ah, n'ibindi bigo noneho abantu batangira gutekereza yuko twakoresha inzego dusanzwe dufite ibigo nderabuzima n'ibitaro eh, ku buryo bishobora kuba byatuvurira abarwayi ba covid bafite ibimenyetso byoroheje badakeneye kujya muri biriya bigo byo ku rwego rw'igihugu ubundi ikiguzi cy'ubu- cy'ubuvuzi twebwe twagifataga ariko tumaze gushyira imbaraga mu bindi bikorwa biri imbere nko gutanga inkingo kuzigura kuzikwirakwiza no kuziha abaturage mu minsi ibiri gusa ku wa gatanu no ku wa gatandatu abantu magana atanu mirongo itatu na bane banduye covid cumi n'icyenda kandi bagaragaye hafi mu turere twose tw'igihugu mu byo abantu banyuranye bakomeje kugaragaza bikekwa nk'impamvu y'iryo zamuka ni ukudakurikiza amabwiriza y'ubwirinzi yatanzwe na minisiteri y'ubuzima hirya no hino usanga abaturage batambara udupfukamunwa hagira n'abake bakambara bakakambara kubera gutinya inzego z'ubuyobozi hanyuma ndabona udafite agapfukamunwa byagenze bite ejo nari ndi mu- mu nzira z'inahandagata nari ndi ku igare kavaho ntabwo byoroshye nyine kuyabona biragoye
kuva korona yatangira ufite agapfukamunwa kamwe kamwe nari kubona sengizaga bati ibijumba birabonetse nkajya kubigura agapfukamunwa se ngo abantu bambara agapfukamunwa kubera polisi urabona barabu- barabutizanya rwose si ibanga umunwa bemeye kwambara agapfukamunwa neza ntabwo twakwanduzanya bemeye social distancing twese tukabigira ibyacu ntabwo iyi ndwara rwose twayandura pe kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka minisiteri y'ubuzima yahaye uburenganzira ibigo nderabuzima byo gupima covid cumi n'icyenda ibigo nderabuzima byahise bitangira gupima ndetse mu mibare igenda itangazwa buri mugoroba hari ibiyavuye muri ibyo bigo nderabuzima no mu mavuriro yigenga ya- yahawe uburenganzira kuri bwana twagira mukiza rafayeli uyobora ikigo nderabuzima cya ntarama mu karere ka bugesera bemeza ko nyuma yo kuba barahawe uburenganzira bwo gupima bikagaragaza ko noneho bemerewe kuvurira abarwayi ku bigo nderabuzima bizafasha gukurikirana abarwayi n'abo bahuye nabo mu buryo bwihuse ikibazo ama insurance bamupimaga ugashaka no kuma ya miti babyangaga bakaba batayikwishyura hari imiti urabona iyo yagize ibimenyetso byo gukorora n'umuriro hari imiti isanzwe rero tu- tubaha ikabagabanyiriza ibyo bimenyetso tubaha n'abo ngabo bose baje bafite imiriro no gukorora twabaha imiti ariko bara- barorohewe kuko hari babiri baje mbona basa n'abarembye nkurikirana ariko kugeza iyi saha umwe ejo bundi kontorore yabaye negatifu hari izo rema tuba twashatse ahantu tubashyirabo turabashyira tukamukurikirana hari imiti tubaha ishobora kuba ufite ibyo bimenyetso twabivura twabona bikomeje gukomera tugahita tumwohereza muri ziriya santere za teletoma niba tumushyize mu cyumba icyo cyumba tugomba kumenya ko nta wundi muntu ugomba kuhakorosinga hafi aho tukamuha agapfukamunwa akakambara neza ku mpungenge z'uko ibigo nderabuzima byaba bifite ubushobozi buhagije bwo kuba byapima abarwayi ba covid cumi n'icyenda ndetse no kubakurikirana kandi hatabayeho kwanduzanya dr ntihabose corneille wo muri minisiteri y'ubuzima asobanura ko iki cyemezo leta yagifashe imaze gutegura byose bigendanye no kwakira abarwayi ba covid cumi n'icyenda ndetse no gukingira abaganga ku buryo biteguye biza binahuza n'imyiteguro n'ubundi hari kuva twahura n'iki cyorezo cyaje kandi nk'uko mubizi tuba twariteguye icyorezo cya ebola icyo cyorezo cya ebola gisa nkaho cyatanze amahugurwa menshi ashoboka kugeza ku bigo nderabuzima n'abajyanama b'ubuzima uburyo bwo kwirinda kuko uburyo bwo kwirinda ni bumwe kugeza kuri izi ndwara zose z'ibyorezo ariko nanone zagiye zidufasha kubaka bimwe mu bikorwa remezo hari ibitaro byinshi twagiye twubakamo izo bita santere dizoroma aho twari twarubatse hakaba harimo nk'ibitanda bine bitanu ku buryo hazitiye ku buryo ku buryo bwihariye ubwo rero ibitaro bimwe byatangiye gukoresha izo nyubako usibye amavuriro ya leta yamaze guhabwa uburenganzira bwo kuvura covid cumi n'icyenda leta yanahaye uburenganzira kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'uyu mwaka ushize amavuriro yigenga mirongo ine n'abiri ari hirya no hino mu gihugu uburenganzira bwo kuba yapima covid cumi n'icyenda kugeza ubu mu rwanda harabarurwa abanduye iyi ndwara bagera ku bihumbi cumi na magana ane mirongo itanu muri bo ibihumbi birindwi n'ijana na mirongo icyenda na batatu bamaze gukira mu gihe abangana n'ijana na mirongo ine imaze kubahitana abakirwaye kugeza ubu ni ibihumbi bitatu magana atanu mirongo irindwi n'umwe muri bo ibihumbi bibiri magana inani bakurikiranwa bari mu ngo zabo asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuve mu rwanda tujya muri repubulika ya demokarasi ya kongo nanone ku birebana n'ikiza cya covid cumi n'icyenda mu gihe ababyeyi n'abanyeshuri bo mu mujyi wa bukavu bakomeje gusaba ko amasomo yasubukurwa inzego z'ubuzima muri icyo gihugu zo zirabona ko baba bihanganye kuko ubwandu bw'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bukiri ku muvuduko wo hejuru ababyeyi baravuga ko amashuri atari yakwirakwiza ubwandu kurusha izindi nzego zakomorewe zirimo n'amasoko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yaduteguriye inkuru irambuye icyemezo cyo kongera guhagarika amasomo ku mashuri yose yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo kiri mu byatangajwe n'umukuru w'igihugu bwana felix antoine tshisekedi mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri ibyo byakozwe nyuma y'aho bigaragariye ko ubwandu bwa covid cumi n'icyenda bwongeye kwiyongera ku muvuduko uri hejuru nyamara kuri bamwe mu biga muri za kaminuza zo mu mujyi wa bukavu baganiriye n'isoko z'ijwi ry'amerika baragaragaza guhera mu gihirahiro cyo kutamenya aho ibintu bigana bagasaba leta kwigana ubushishozi iki kibazo cy'amashuri ni byo covid cumi n'icyenda irahari ariko ibyo ntibyakatubujije gukora kubera ko tutazi igihe izarangirira ntabwo ari twe dufite umubare munini cyane niba bashobora gukomorera ibindi bikorwa byatwara ikibakomoreye n'ibijyanye n'amasomo ku ruhande rwa bamwe mu babyeyi nabo baravuga ko batumva uburyo amashuri aguma afunze mu gihe amasoko n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi nk'inama byo bikorwa ni byo icyorezo cya covid cumi n'icyenda kiriho kandi cyagera mu mashuri nk'uko kigera n'ahandi ariko icyo mukwiriye kumenya ni uko ku ishuri haba ukwitwararika ugereranyije no mu isoko mu nganda n'ahandi ikindi kandi nta bwandu bwari bwaboneka mu bana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ntitwari twagira ubwandu na bumwe mu mashuri amashuri niba hari ubuhari babitugaragarize murebera ahaturi ukuntu abantu bacucitse nka saradine mu dukombe njye sinumva ukuntu bafunga amashuri amashuri siho honyine ho kwandurira iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda yaba ababyeyi ndetse n'abanyeshuri bagasaba ko amashuri yafungurwa mu maguru mashya turasaba ko ifungura ry'amashuri ryashyirwa mu byihutirwa ntabwo twumva uburyo icyiciro cyacu ari cyo cyasigara mu gihe ibindi birimo gukomorerwa hirya no hino mu gihugu perezida ari hariya kuko yize guverineri yabaye we kuko yize turasaba ko amashuri afungurwa abana bacu basubiye inyuma cyane nibareka abana biga leta ya kongo ngo nifasha ababyeyi ifungura amashuri ntidushaka ko abana baguma imuhira korona virusi ishobora kumara imyaka icumi yewe na makumyabiri ni indwara yandura nk'izindi zandura tuzabana nayo twubahiriza amabwiriza haba ku mashuri natwe ababyeyi ibyo twiteguye kubikora inzego zishinzwe ubuzima mu ntara ya kivu y'epfo ariko ziravuga ko abasaba ifungurwa ry'amashuri bakwiye kubanza guha agaciro ubuzima bwana cosmos bishisha kusimwa ni minisitiri w'ubuzima ku rwego rw'iyo ntara la deuxième vague qui pointe à l'horizon semble être plus uh, dangereuse que la inkubi ya kabiri irimo kudusatira irasa nk'aho irusha ubukana iya mbere tugasaba rero buri umwe wese kugira uruhare mu gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bakubahiriza amabwiriza ndabizi ko hari ukwijujuta ko abanyeshuri bakomeza babaza impamvu babujijwe kujya ku mashuri kuri za kaminuza ariko icyo nababwira ni uko nta kintu cy'ingenzi kibaho warutisha ubuzima iki kibazo cy'isubukurwa ry'amashuri kandi cyongeye kugarukwaho n'uhagarariye ishami rya loni rishinzwe uburezi n'umuco unesco muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu itangazo yashyize ahagaragara bwana eduard beibeder akaba yarahamagariye leta ya kongo gushyira isubukurwa ry'amashuri mu byihutirwa ari nako hashyirwaho ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu mashuri amashuri yari yahagaritswe amezi atandatu kuva mu kwezi kwa gatatu kugera mu kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri nyamara yongera gusubikwa hadashize n'amezi atatu atangiye ubwo umubare w'abandura covid cumi n'icyenda wongeraga kuzamuka cyane mu kwezi kwa cumi n'abiri inesiko ikavuga ko guhagarika amasomo by'igihe kirekire bifite ingaruka nyinshi ku iterambere ubuzima umutekano n'imibereho myiza y'abana kandi bishobora no kuzagira ingaruka z'igihe kirekire ku hazaza h'igihugu imibare yo kugeza kuri wa gatandatu igaragaza ko muri repubulika ya demokarasi ya kongo abarenga ibihumbi makumyabiri bamaze kwandura virusi ya korona barimo abasaga magana atandatu bamaze guhitanwa nayo temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tugaruke hano muri amerika abanyamakuru b'ijwi rya amerika makumyabiri na batandatu barasaba umuyobozi wa radiyo ijwi rya amerika kwegura kubera ibyemezo afata binyuranyije n'umurongo w'imikorere y'iradiyo n'igisa no kwihimura kugeza n'aho ahindurira imirimo mu buryo butumvikana umwe mu banyamakuru bakomeye iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika jessica jared hano i washington muragezwaho na mugenzi wacu claude ganza munyamagana umuyobozi wa radiyo ijwi rya amerika robert rayli n'umuyobozi wungirije elizabeth robins barashinjwa kwica amabwiriza ngengamikorere y'ijwi rya amerika bagahijama umutegetsi ukomeye agatambutsa ikiganiro imbonankubone minisitiri w'ububanyi n'amahanga mike pompeo niwe bemereye gutambutsa ikiganiro ku mirongo ya radiyo maze bavanaho ikiganiro cyari cyateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri perezidansi ya amerika wanengaga imwe mu mikorere y'uwo minisitiri ugiye kusa ikiviki ibi ni ibirego bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa kane w'iki cyumweru ikigo kidaharanira inyungu cyitwa the government accountability project gishinzwe kurengera no gukorera ubuvugizi abanenga ibitagenda mu bigo bakoreramo cyabwiye ikigo cy'itangazamakuru mpuzamahanga cya Amerika ubuyobozi bwa radiyo rya Amerika ibiro by'umujyanama wihariye ibiro by'umugenzuzi mukuru komite ishinzwe ububanyi n'amahanga muri kongere ya Amerika n'abandi badepite ko bashyize umukono ku nyandiko isaba umuyobozi w'ijwi rya Amerika kwegura bakwiriye kurindirwa umutekano Patsy Widakuswara ni umunyamakuru wa radiyo rya Amerika kuva mu bihumbi bibiri na gatatu ku mugoroba wo kuwa mbere w'iki cyumweru dusoje yahinduriwe inshingano z'umurimo nyuma y'amasaha make yagerageje kunenga minisitiri pompeo wari wasuye ijwi rya amerika mu ijambo rye minisitiri w'ububanyi n'amahanga yashimayije michael park uyobora ikigo cya amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga kubera impinduka yakoze mu miyoborere y'iki kigo yanashimiye itsinda ry'abanyamakuru b'ijwi rya amerika kubera ubutwari bagaragaje mu gutara no gutangaza inkuru ku myigaragambyo y'abaharanira demokarasi muri hong kong widakusora ni umwe mu bahawe igihembo cy'umunyamakuru w'indashyikirwa Bark Award kubera izo nkuru zakozwe muri Hong Kong nyuma y'ikiganiro minisitiri w'ububanyi n'amahanga Mike Pompeo yatambukijeho yanavuze ku budasa n'umwihariko wa Amerika n'icyo afata nk'akamaro ka radiyo rya Amerika minisitiri Pompeo yagiranye ikiganiro kigufi na Bwana Reilly aho Reilly atigeze amubaza ibibazo byatanzwe n'abanyamakuru bemeranijweho bireba amakuru amaze iminsi avugwa umunyamakuru Idakusora yagerageje kubaza Pompeo ibibazo nyabyo mbere y'uko ava ku cyicaro cya radiyo rya Amerika ariko ntibyamukundiye yanabajije umuyobozi wa radiyo impamvu atabajije ibibazo bya ngombwa amusubiza amwihanangiriza ko nta burenganzira yari afite bwo kugira icyo abaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga itangazo ryashyizweho umukono n'abanyamakuru bagera muri mirongo risaba ko umuyobozi wa radiyo rya amerika rayili na robins umwungirije bahita begura nta yandi mananiza hari aho rigira riti nk'abanyamakuru inshingano yacu ni ukwerekana ukuri tubaza ibibazo aho biri ngombwa hose n'igihe twumva dufite ubwoba cyangwa ibintu bikomeye mu gihe bwana Reilly we yari yananiwe kuzuza inshingano ze umunyamakuru umwe ari we Patsy Widakuswara ukorera ijwi rya Amerika muri perezidanse yashatse gukora ibyo yagakoze nk'umunyamakuru mwiza ashaka kubaza Minisitiri Pompeo nyuma y'icyo kiganiro muri iri tangazo banenga ihindurirwa umwanya ry'umuyobozi w'ishami ry'amakuru newsroom cyangwa redaction mu gifaransa Yolanda Lopez wavanwe mu mwanya we mu buryo butunguranye kandi budasobanutse ku wa gatatu nimugoroba yari yasimbujwe Luis Ramirez umwanditsi mukuru mu gisata cy'amakuru wakoreye radiyo ijwi y'Amerika mu biro mpuzamahanga byayo akaba amaze imyaka makumyabiri n'imwe akorera iyi radiyo ku wa gatatu w'iki cyumweru umuvugizi w'ijwi ry'Amerika yatangaje ko abayobozi b'iyi radiyo bafite ububasha bwo guhindurira abakozi imyanya mu gihe babona bikwiye bityo ko nta kibazo kibirimo mu itangazo bashyizeho umukono bombi abadepite bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga barimo umurepublikani ukomoka muri texas michael mccall na gregory mix w'umudemokarate ukomoka muri leta ya new york bamaganye icyemezo cyo kuvana widakusora muri perezidansi y'amerika mu rindi tangazo ryohererejwe radiyo ijwi rya amerika depite mix ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga yagize ati ni ibintu bihabanye rwose kumva minisitiri w'ububanyi n'amahanga ashimira radiyo ijwi rya amerika kudaha urubuga abashaka gucengeza amatwara yabo mu gihe we ahubwo akoresha iyi radiyo muri poropagande ze pompeo yagize imboha abanyamakuru aho abemerewe kubaza ibibazo ari abo ubuyobozi arimo bwihitiyemo gusa uyu mudepite kandi yavuze ko bwana michael park akirimo kwigwaho n'iyi komisiyo kubera gushaka guhindura umurongo w'imikorere ya radiyo ijwi rya amerika depite mix avuga ko icyemezo cyo gukura mu mwanya umunyamakuru w'inzobere ari nko guha intwara abanyagitugu bose no kugahisha ububasha bwa amerika bwo guteza imbere ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu isi bwana park aherutse guhakana ibirego by'uko abangamira ubwisanzure bw'ijwi rya amerika mu mikorere asobanura ko ahubwo arimo kugerageza gukemura ibibazo bimaze igihe birimo n'ibyo kubura umutekano mu kazi ubuyobozi bw'ikigo cya amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga bavuga ko ibyabaye ari ukugaragaza isura nziza ya amerika mu kiganiro cyatambutse ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize park yabwiye ikinyamakuru epoch times ko intego yari ukuzahura habona intege nke nko mu gutangaza inkuru zitabogamye gusobanura neza indangagaciro za amerika no kumvikanisha umurongo n'icyerekezo by'ubutegetsi umunyamategeko uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru theodore boutros ashinja park reilly na minisitiri pompeo gutuma ingingo ya mbere mu itegeko nshinga rya amerika y'itangazamakuru ubwisanzure busesuye ihinduka iciro ry'umugani imbere y'amahanga impuguke butros afite ikigo cyunganira abantu mu mategeko cyitwa gibson dan ari nacyo kirimo kuvuganira widakuswara abakozi b'ikigo cya amerika cy'itangazamakuru n'undi munyamakuru ijwi rya amerika yatangaje mu ibaruwa yasohoye ku wa gatatu w'iki cyumweru ko guhabwa izindi nshingano kwa widakuswara bitemewe kandi binyuranyije n'itegeko nshinga anasaba Reilly guhita amusubiza mu mwanya yari asanzwemo bidakosora abaye umunyamakuru wa kabiri wihemuweho kuva aho Park agiriye ku buyobozi bw'ikigo cya Amerika cy'itangazamakuru ikigo cya Boutros cyashyize hanze amakuru agaragaza ko hari abakozi ba Park bahimbiye ibyaha Steve Herman iki kigo kibikora kigira ngo kirebe ko Herman yasubizwa mu kazi urukiko rwabujije Michael Park kongera kwivanga mu mikorere y'ijwi rya Amerika no mu nkuru zicukumbuye ikigo kirengera abanyamakuru GAP cyandikiye park rayli na robins kibabwira ko kuvana widakusora muri perezidansi ari ikosa rikomeye mu miyoborere muri iyo baruwa yanditse ku wa gatatu w'iki cyumweru biboneka ko widakusora yashyizwe muri serivisi ya indonesia ya voa kandi ari umunyamakuru ubwe na sendika ye ntawigeze amenyeshwa iby'icyo cyemezo widakusora yabimenyeye kuri imeri yahaweho kopi nk'uko bitangazwa na david said umujyanama mukuru muri gap ibinyamakuru byo muri indonesia birimo na jakarta post byamaganye umwanzuro w'ijwi rya amerika wo guhindurira imirimo idakuswara uyu munyamakuru wakoreraga muri perezidanse yatangiye akazi nk'umunyamakuru mpuzamahanga muri serivisi y'ijwi rya amerika muri indonesia ahawe viza yo mu bwoko bwa j1 ihabwa abafite impano zidasanzwe abakozi b'irindi shami ry'ijwi rya amerika muri serivisi zo ku mugabane w'uburayi nabo bagaragaje impungenge ku byemezo bya paka ubuyobozi bwanditse ibaruwa ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize bugaragaza amakenga bafite ku myanzuro ya paka yo guhindura amasezerano yabo y'akazi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda komisiyo y'igihugu y'amatora muri uganda hejuru yatangaje ko perezida yoweri museveni yatsinze amatora aheruka kuba muri icyo gihugu bivuze ko agiye gutangira manda ya gatandatu y'indi myaka itanu yiyongera kuri mirongo itatu n'itanu yari amaze ari perezida komisiyo y'amatora yatangaje ko yatsinze ku majwi mirongo itanu n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana iyo ntsinzi ihishiye icyo abaturage ba uganda abandi bakandida icumi batsinzwe aya matora baraza kwakira bate intsinzi ya perezida museveni nyuma y'amatora se uganda irerekeza he ibyo bibazo n'ibindi nibyo twaganiriye mu kiganiro kigufi nagiranye n'inararibonye muri politiki y'icyo gihugu bwana bernard sabiti ibya politiki by'iki gihugu birateganyije cyane biba bishaka kugira ngo umuntu agerageza gusobanura ibibaye kuko ugiye kwitegereza ukuntu abantu biyamamazaga abari bamuhakanya nawe cyaje kugaragara yuko ubutegetsi buhari bw'ishyaka rya perezida museveni byaje kwirarikira cyane ku ngufu uyu musore yerekanye kuva aho yatangiye kugaragariza ko ari bumuhakanye ku bw'intebe y'ubwa perezida nicyo rero cyatumye bagerageza kumushyiraho ibiteganyo byinshi urebye ugereranyije ukuntu bazanye amategeko avuga ko iyi ndwara ya korona vayirasi itemerera abantu kwiyamamaza gukunganya abantu benshi rero biza kubuzana cyane aba bahakanyaga ubutegetsi kugira umugisha wo kugera ku bantu benshi cyane na cyane cyane ugereranyije n'impamvu ivuga ko bo abenshi bahakanyaga perezida museveni batari bazwi neza mu gihugu nk'uko perezida azwi mbega kuko amaze imyaka myinshi ku butegetsi icyo rero ukaba ureba ko cyaje gutuma abakandida abandi bahakanyaga perezida batagira umugisha wo kugera ku bantu benshi abo ubundi abo bagasobanurira intego zabo bakaba bakabahaye ayo majwi so ikindi rero guhora bafata bobi wayini bakamufunga ibyo nabyo ntaho wanavuga ngo ntaho byaje kugira icyo bikora ku ku bintu mbese ku bivuye muri aya matora ibyo abantu bazi ibya politiki by'iki gihugu rero akaba ari ibintu bitadutangaje kuko nibyo bihoze bibaho buri muntu wese wegura umutwe akavuga ko ahakanya perezida ko agiye guhagarara ku ntebe y'ubwa perezida mbese uwo ari we wese uvuyeyo akerekana ko afite ingufu nyinshi bikunze kutamubera ibyoroshye so ibyabaye kuri bobi wayini nabyo rero ntawe byadutangaje kabisa
hari hashize ibyumweru tubona ibintu bisa na kaduruvayo cyangwa se ibintu birimo icyo umuntu yakwita imvururu wenda hagati y'abashyigikiye abakandida ndetse ugasanga polisi irakoresha imbaraga cyangwa se n'igisirikare ubu Museveni ubwo amaze gutsinda amatora abandi bakandida bakaba batsinzwe tuvuge ko birarangiye ubu umutekano ugiye kugaruka mu gihugu cyangwa urabona birimo bikurikirwa n'ikindi kintu
ntaho byoroshye kuvuga ngo birarangiye kuko ntabwo tuzi ko abahakanya abo ku ruhande rumuhakanya uko bari bwakire iyi nkuru yo kuvuga ko yabatsinze witegereje ibihabaye mu matora yashize nko mu bibiri na cumi na rimwe haje kubaho imvururu cyane imyigaragambyo yo bitaga woke to work protest kiza besigye amaze gutsindwa yaje guteganya igihugu cyane haza no gupfiramo abantu benshi aha muri uganda ahubwo dukunze gutinya igihe gikurikira amatora gikunze kuba igihe kitoroshye cyane sinzi uko bobi wayini ari ari bubyifatemo niba abahagizi be ntabwo se abamushyigikiye niba arababwira iki ntabwo tuzi turamize uko zihagaze rero muri iyo mbera muri iyo ngeri rero tukaba tutavuga ngo ubu amatora arashize ngo birarangiye nuko buri muntu yaza gusubira mu bye nzi yuko n'ubutegetsi busa n'ubwiteguriye intambara ugereranyije n'ukuntu abasirikare buzuye hano mu mujyi kampala n'ibindi n'indi yitoreye igihugu ni ikimenyesho yuko nabo hariho kwirarikira hariho gutinya ko ubundi abashyigikira bobi wayini babasha gutangira imyigaragambyo bahakanya ibyavuye mu gutora ariko ibyo byose ntawe turabimenya neza ni ukureba ikirakurikiraho sinzi niba uzi yuko amatora yabayeho hagati yo gukinga za interineti ubu abantu benshi nta n'ubwo bazi ikiri kubaho mu gihugu kuko interineti barayiciye baraza bahagarika za mobayiro mani nangwa se amabanka gukoresha amasimu gutambuza bizinesi n'ibiki kohereza sente n'ibiki byose barabihagaritse so ni icyerekana ko ubutegetsi bwaje kwirarikira butinya ko habasha kubaho imyigaragambyo so turarinze kugira ngo turebe ikiri bibeho nyuma y'aya matora ibyo bintu byose uvuga birasa nk'aho bidaha isura nziza ubutegetsi bwa uganda kubera ko uko ubivuga harimo ikintu gisa n'igitugu cyangwa kutiyizera
icyo ibyo ni ibisanzwe ubutegetsi bw'iki gihugu ntaho bukunze kwemerera guha umugisha abantu baba bashaka kubuhakanya ngo bakore ibyo bashaka niko byahoze kuva muri mirongo icyenda na gatandatu ubwo perezida museveni yamanje gusaba amajwi kugeza ubu ngubu ni ukuvuga neza yuko rero na n'ubu ntabwo turanize ibyo ari byo imyaka itanu nayimara akagira ngo asubire gushaka amajwi akomeye ntawe ubizi ikimuri ku mutima ariko nta matora ya uganda yigera abamo aba y'amahoro ijana ku ijana anakunze kubamo ingorane kandi n'abakurikira hisitore ya perezida museveni nawe ubwe yaje kurwanya ubutegetsi bwari buhari bwa obote avuga ko amatora yo muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani avuga ko obote ataya yamwibye nangwa se yaje kwiba amajwi agashyira ayo matora niyo yamujyanye mu kurwana amateka y'iki gihugu icy'umugisha mubi ntabwo aboneye ku bintu byo gutora bwana bernard sabiti ukurikiranira hafi ibya politike yo mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri uganda reka tugushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika
urakoze inshuti mwarimu duteze amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya n'aha tuyasoreje reka nshimire mwe mwese mwarimu yakurikiye nshimire na bagenzi banjye twafatanije kuyabagezaho fasiro gabeho niwe wegeranije iki kiganiro ye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese